iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye edi rwema wowe uyoboye ibiganiro byo kuri iyi saha mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika umuhamagaro w'abapolisi burya ni ugufasha abanyagihugu ijambo ry'imana ryo rikaba ridusaba ngo servire e protege nayo ni nayo n'intumbero y'imana burya umuntu wese ku isi yari ahamagariwe gukora ikintu bita servire e protege uwo ni pasiteri seriviriye n'itunga uyobora igisata cy'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakirisitu mu gihugu cy'u Burundi iyi nkuru n'izindi zirimo isiganwa ry'amagare mu rwanda ndetse n'ikibazo cy'imihanda mu ntara y'ibitoki turayigarukaho mu kanya gato kuva kuri uyu wa mbere i bujumbura mu burundi hateraniye inama y'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakirisitu muri afurika abateguye iyo nama bemeza ko abapolisi baramutse bagendeye ku ijambo ry'imana ibintu byahinduka mu kazi kabo ka buri munsi kuko ngo bakora bubahiriza demokarasi uburenganzira bwa muntu kandi ngo batavangura ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eroge wiri kaneza
umudiho w'indirimbo zihimbaza imana mu baririmba harimo perezida nkurunziza niwo waranze iyugururwa ry'inama igira indwi ya polisi b'abakirisitu muri afurika pasitori seriviriya n'itunga twara igisata cyaryo mu burundi asigura ko abapolisi muri rusange bakwiye kwitwara nk'abakorera imana ubwayo burya igipolisi kirimo abakozi b'imana ijambo ry'imana urabye mu baroma igice cy'umunani haravuga neza ko abapolisi n'abakozi b'imana kuko ntibambariye inkoho cyangwa intwaro ubusa bahaguruka iyo hagize ibyononekaye ariko umuhamagaro w'abapolisi burya ni ugufasha abanyagihugu ijambo ry'imana ryo rikaba ridusaba ngo servire e protege nayo ni nayo n'intumbero y'imana burya umuntu wese ku isi yari ahamagariwe gukora ikintu bita servire e protege rero misiyo pirinsipari y'abapolisi ni servire e protege mwumva rero ntibataye intumbero baje ahubwo gushitsa icyo umuntu wese yatezwa gushitsa abapolisi bakoze igikorwa cabo kuko imana idusaba ko aho duherereye hose dutahura ko ariyo yahadushize hama tugaca dukora ibikorwa byose dukora duhesha iyo mana icubahiro abantu rero badakora ibintu nk'ivyo nibo baba bibagiye ico bajejwe ahubwo hoho mu buzi bwose turimwo twateza gushira imana imbere hama tugahesha imana icubahiro kuyihesha icubahiro ni navyo perezida nkurunziza yabasavye mu ijambo ryiwe bagenzi ba polisi niko mufite indongozi zibaha amategeko n'inyoboro ariko kumvira imana nivyo bizobashoboza gukora neza ndabahamagarira kugira ivyanditswe vyera isoko ry'ivyo mukora gutyo muzokubaha umukama w'isoko ry'ubwenge hama muje kure y'ikibi nitunga nawe hagaruka ku by'abapolisi batinya imana batokora umukristo yubaha imana ntajya igiturire umukristo yubaha imana yitaho gukorera abajejwe umukristo yubaha imana yama hafi kandi yamakerebutse yamafise indero runtu disipurine murumva rero ko muri make ahubwo igihe imana yodufasha abapolisi bose bakubaha imana bagashira imana imbere mu byo bakora muzoca mubona ko ibintu byose bihinduka mu bihugu bamaze kubishika ko hamwe hamwe usanga ibintu byarahinzwe bimeze neza naho i burundi rero turi muri iyo nzira kandi ibiko biraboneka kandi ibiko biragenda neza turashimira imana ko hari ibiko birakoreka bidasanzwe mu gipolisi cy'u burundi umukuru w'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakirisitu mu burundi hari n'ikindi yishimiye aba bahishikiye baraza kubona ingene uburundi bumerewe ingene bumerewe neza bufite umutekano hanyuma bazoce baba umuco ugenda kumenyekanisha mu mahanga ingene basanze igihugu kimeze na cyane cyane ko abapolisi bajejwe gushishoza no gutohoza mu ntumbero kugira ngo babashe kubona ibintu uko biko biragenda ko bigenda neza canke bigenda nabi uburundi rero buza kuba bufite ibyo bunyegeza ntibwari kwemerera abapolisi ko bava mu mpande zine z'isi ngo buze hano ariko kubera ko ataco bufite bunyegeza bwarabaretse burabemerera baraza gukorera hano kugira ngo bamare iyo ndwi yose birabira ivyaho ingene bimeze hama batware inkuru y'imvaho mubaje harimo Mark Batsle yaturutse muri Amerika My impression is that things are very stable at this point yes there have been some agira ati ibyo mbona ni uko ibintu byasubiye mu buryo niko harabaye ingorane kandi mu bihugu byose haba ingorane numva ntewe intege n'ibiriko birakorwa kugira ngo iki gihugu gisubire kugira amahoro ntera intege abo bose baserukira abanyagihugu bibiri yivuga iti nimuze twiyumvirire hamwe nibaje hamwe baganire nibafatire ingingo hamwe islam ibiganiro bitegerezwa kuranga abantu baba abakirisu n'abatari bo kubw'ineza y'ababa mu gihugu n'igihugu ubwaco ni ngombwa rero ko biba nama nsenga ngo ibihugu bikire bitangurana n'umuntu umwe akabijana mu kibano nibaza ko ari na polisi b'abakirisu bariko bararondera ni ubukizi ikibano cabo hamwe n'igihugu community and then the nation.
ibaye inshuro ya kabiri uburundi bwakira ikoraniro ry'ishirahamwe ry'abapolisi b'abakirisu muri afurika iryaheruka ryari ryatunganijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi ibihugu vyaserukiwe ubu ni cumi na bine hakaba harimwo n'ivyo ku yindi migabane harimo leta zunze ubumwe za amerika ubuhindi n'ubwongereza eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika ibura ry'imihanda mu mazone amwe n'amwe yo muri komine murwi y'intara ya kibitoki aho ni mu burundi ni ingorane ikomeye ku banyagihugu mu kwiteza imbere abayobozi ku rwego rw'ibanze barasaba ababishinzwe kubafasha kubakira imihanda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika diane donse mu ntara ya kibitoki zone ngoma iri mu mazone yimbuka cane muri komine mugwi ariko umwimbu uragorana gushika ku masoko bivuye ku ibura ry'amabarabara ahuza iyi zone n'amazone vyegeranye arimwo amasoko ni mu gihe bisaba kugenda ibirometero hafi mirongo itatu kugira ngo umuntu ashike ku isoko iri ku mugwa mukuru wa komine yabo ya mugwi canke ibirometero mirongo ibiri kugira ngo ashike ku yo mu gasenyi iri muri komine buganda ari nayo yitwa ko ibegereye hamwe n'iyo muri zone gahabura yo muri komine bukinanyana indongozi za zone ngoma zivuga ko iri kena ry'amabarabara rifise ingaruka ku ibura ry'isoko muri iyi zone ari naco gituma biba ngombwa ko abarimyi bamara imirambi barondera amasoko bashorerako ivyo bavuga ko bibasigamwo imvune mbere bakabona ko basa n'abugaranywe dusa nk'abantu bari mu gasho kuko ntidufise ibarabara ridushira kuri kaburimbi i buganda ntidufise n'ibarabara rishira kuri kaburimbi i bukinanyana urumva rero kugira ngo uronke nk'utuntu dukuye mu gasenyi tugeza ku moto ni ingorane guca amafaranga atagira ukuntu angana imoto kubera habi gukura utuntu nkangahe ingoma utujana ku ibarabara i bukinanyana naho ku mikoni naho nyene baguca amafaranga atagira ukuntu angana urumva rero dukorera mu ruhombo kubera amatike menshi aba yasohotse kandi twese aha twari abacuruza amavoka twacuruza imyembe inanasi tugaca tubura iyo tubishira tugaca tugumiza uko bikora rero nk'inanasi zuzuye igitengo ukazishikana i buganda ni ingorane ugerayo wacotse kandi ugenda rimwe hacahera hafi ameza ngaho udasubiye kubera gucoka ino rero n'ingwara zaratwishe amaso kubera kwikorera oya dufise ubukonyera bwinshi kubera akazi nyene katurembeje k'iryo barabara nyene tutaronka uku kudahanahana ibifungurwa mu masoko bituma aba banyagihugu badafungura neza aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko abana babo badafise amagara meza kuko babamiza ku mfungurwa imwe iyo nimbuye biramfira ku busa bikononekara nimbuye nk'ibigori ibiharage amatomate gukura ikidenga ngaha ngo ukigeze i buganda ni igikorwa kitakorohera inzara ikaba iraduteye na gamwe ko mufise ibifungurwa na gana ibyo muca murya ivyo nyene muburi nyene mushora none bura bwakeye wabahaye vya biharage bura bwakeye wabahaye vya nta bindi bintu ntushoye ngo ugiye kumeranje ubagurire utuntu two kurya bagomeza banyuranya banyuranya none wumva bogira ubuzima gute baguma ku ngimwe abakiri bato bifuza kwiteza imbere mu rudandazwa rw'ivyimbugwa muri zone ngoma bavuga ko bitaborohera uyu musore atubwira ku bijanye n'amatagisi bagenda baratanga bivuye kuri uku gushorera mu yandi makomine ari kure yabo n'ikintu cyose ukwiyumvira kuba wokora ngo yimwanganye ntabwo bikunda bivanye n'uburyo bw'ibarabara ataryo bivanye n'uko twebwe atari isoko dufise uvuye aha ushoboye utuntu twawe bikaba ngombwa ko ubugura muri komine mugwi ukongera ukagura muri komine buganda kubw'uko bakubwira ati twebwe iwacu ntibagurishirije uteza kutubugura muri komine mugwi naho uti natwe ntushobora kuza kubugura i buganda muri yindi komine ubugura muri iyi komine iwacu ugaca usanga ushoye nk'agatoki k'igihumbi ukabuguriye kabiri nk'amafaranga amajana ane izo rero zikaca ziba ingorane zivanye n'ukuntu usanga atabarabara dufise ata n'isoko dufise hano iwacu ku mutumba canke hafi mw'izone yose tumenyeshe ko amabarabara ashika ku biro vya zone ngoma yaciwe n'abanyagihugu ayo nayo nta modokari ishobora kuyacamwo nk'iryo twiboneye riva muri komine buganda hamwe haraboneka ko higeze ibarabara ahandi naho haboneka ko ari inzira y'abagenda n'amaguru hari naho iryo ryitwa ibarabara rica mu mazi ahandi naho hakaba ibibuye binini binini uwurongoye zone ngoma ndaberetse gerard avuga ko bama bagerageje kwama barikora ariko ari ay'ubusa mu gihe badashigikiwe mu kuronswa amamashini akora ibyo badahambije mu kazi ka misi yose twama twaringanije mugaye ingufu zacu zonyine ntizikwiye twashaka ko bodufasha bakadushiramwo ingufu z'ubutegetsi kugira turebe ko botuzana nk'imashini cyangwa ubundi buryo bwose buturutse kuri leta ikaturinganiza iryo barabara iyi zone yacu ya ngoma ni zone yamera irimwo ibintu byose ibitoke imyumbati bikenerwa gushorwa iminsi yose hariya mu za buganda muri komine buganda muga wigeze ku kibazo cy'ibarabara gica kitubana ingorane uwo mwimbu wacu usa n'uwugaranye ibintu vyunyurwa nuko n'ayandi mayira y'imigenderanire aca ku biraro y'inzuzi nka ruguna na kagengwa ahuza iyi zone n'amakomine ya bukinanyana hamwe na buganda atakirengana kubwo kubomoka kw'ivyo biraro tumenyeshe kandi ko zone ngoma igizwe n'imitumba ine ibako abantu hafi ibihumbi mirongo ibiri na bine mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Ah, muri studio muri aka kanya turi kumwe na mugenzi wacu ernesto ugeze iwe utuzaniye amakuru ya siporo n'imyidagaduro agezweho muri aka kanya ernesto urakoze cyane edi ngira ngo duhereye ku bijyanye na siporo reka tubanze twakire jean claude munyandinda atugezeho byinshi ku isiganwa ry'amagare ryo kuzenguruka u rwanda cyangwa se tour du rwanda igeze ku munsi wayo wa kabiri mu rwanda
izina yosefu areruya niyo ntero ikaba n'inyikirizo mu bakunzi b'umukino w'amagare mu rwanda ku munsi wa kabiri isiganwa ry'amagare mpuzamahanga tour du rwanda ku ntera y'ibirometero ijana na makumyabiri kuva i kigali muri gare ya kacyiru kugeza mu mujyi wa huye mu majyepfo y'u rwanda uyu musore ukomoka i rwamagana akaba akinira ikipe ya dimension data muri afurika y'epfo yeretse bagenzi be igihandure agera ku murongo usoza ari uwa mbere akoresheje amasaha atatu iminota cumi n'ibiri n'amasegonda cumi n'abiri kugira ngo uwa kabiri ahagere habanje gucamo umunota umwe n'amasegonda mirongo itatu n'ane uwabaye wa kabiri rero ni meni kent ukinana na areruya joseph muri dimension data for kubeka uwa gatatu yabaye umunyaeritreya nathanael mebratom undi munyaeritreya eyob metkeri wa dimension data for kubeka yaje ku mwanya wa kane iyi ntera kuri uwa mbere ya kigali huye yagaragaje ukwitanga kudasanzwe ku basore b'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko alexi nizeyimana w'ikipe ya benediction samuel hakiruwizeye na janvier rugamba babarizwa muri ami sportif bamaze umwanya utari muto bayoboye abandi ku buryo abenshi mu bakurikirana iterambere ryo gusiganwa ku igare basanga aba bana bashobora kuzavamo ibikonyozi mu minsi iri imbere areruya joseph yagaragaje ibyishimo bidasanzwe avuga ko intsinzi ye ayituye ababyeyi bamwibarutse gusa yongeraho ko kwegukana isiganwa atabyizera ijana ku ijana ahubwo atangaza amazina y'abo abona bashobora kuritwara ni ibyishimo kuri njyewe kuri dimension data n'umuryango wanjye iyi ntsinzi mbere na mbere nyituye mama na papa bambyaye kuko iyo nabagira ntabwo mba ndi- ndi hano kuko ba- hari byinshi bi- bigomwe kuba ndi aha ngaha nka- nka areruya joseph kandi by'umwana kongera gushimira abandi banyarwanda bose ba- bamfashije kuba ndi nitwa areruya joseph Ah, umukinnyi ntekereza ushobora kuba yatwara yero jezi ni umukinnyi bita tesifumu eyobe metikare uwo bita stefano debote dukomoka mu ikipe imwe abo ni abakinnyi bafite indwara bashobora kuba batwara yero jezi ku rutonde rusange classement general areruya joseph yahise yicara ku ntebe ya mbere ayihagurukijeho jean bosco nsengimana wabaye wa mbere mu musogongero ariwo prologue ku cyumweru uyu nsengimana w'ikipe y'igihugu timu rwanda ari ku mwanya wa kabiri agakurikirwa na valence ndayisenga wo mu ikipe ya tiroro yo muri otirishiya uwa kane ni stefan de bod umunyafurika y'epfo wo muri dimension data for kubeka intera igomba gukurikiraho kuri uyu wa kabiri ni iya nyanza rubavu ireshya n'ibirometero ijana na mirongo inani iyi ntera ishobora kuba ikimenyetso simusiga cy'uko ikamba rya turu du rwanda ryakongera gusigara mu rwanda ku nshuro enye zose zikurikirana yari claude munyandinda ihuye
arakoze claude munyandinda turetse ibijyanye n'iri siganwa ry'amagare kandi muri iyi wikendi ishize mu gihugu cy'ubwongereza mu mujyi wa londres hatanzwe ibihembo by'abahanzi n'ibihangano byitwaye neza ku mugabane w'uburayi mtv ema awards umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi muri rusange umuhanzi wabaye umuhanzi w'umwaka ni umunyakanada w'imyaka cumi n'icyenda sean mendes wegukanye ibihembo bitatu agahita aba nyine umuhanzi wahize abandi umunyafurika wabashije kugeza ibihangano bye ku mugabane w'uburayi bikanakundwa kurusha abandi we yabaye umunyanigeriya david aldereke uyu nguyu arazwi cyane nka davido uyu nguyu rero akaba yegukanye kino gihembo ahize abandi bahanzi bakomeye cyane hariya mu gihugu cya nigeria nk'aba wizkid n'abandi muri afurika kandi naho ntabwo bacitswe ku bijyanye no gutanga ibihembo aho umuhanzikazi neza w'umunyarwanda uyu nguyu ubundi amazina y'inyakuri ni patricia neza masoza kwiyozera wari uri mu cyiciro cy'abahanzi bahabwa cyangwa se ah, mu cyiciro cy'abahanzi bafite akazaza cyangwa se bafite imbere heza yegukanye iki gihembo ahangaha ni mu bihembo bizwi mu mu irushanwa ry'ibi- ritangwa rya bino bihembo rizwi nka Afrima cyangwa se All Africa Music Awards uyu mukobwa arazwi cyane muri Afrika y'uburasirazuba cyane cyane ko akorera umuziki we mu gihugu cya Canada iyi ndirimbo Sly Mama niyo ndirimbo yamuhesheje iki gihembo
down, Baba. And I know you wanna touch my thing. Hey. I say, Roja, Roja, get a kumunda, baby. I say, Roja, cause I'm a slave mama. Get a kundua, I say, Roja, Roja, now undu kukunda. I say, Roja, cause I'm a slave mama. Kuyakalenda. Mr. Biggie Money, show me love with your biggie money. With your busy body, you do that talk, I don't like you talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This you love it, love it, talking, love it, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Yeah. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say, Roja, Roja, get a kundunda. I say, Roja, cause I'm the same mama. Get a kundunda. I say, Roja. Roja, na wundu kukunda I say Roja, cause I be saying mama Kuyakalenda Abakobwa bose bazi guslinga Abakobwa bose bafite class iyo ni indirimbo Slay Mama ya Neza umuhanzikazi nyine wahawe igihembo gikomeye mu cyiciro cy'abahanzi bahagaze neza kandi bafite icyerekezo kizima mu muziki wa Afurika ibi bihembo byatangiwe mu mujyi wa Lagos mu gihugu cya Nigeria urakoze cyane Ernesto ugezewe utugejejeho amakuru ya siporo n'imyidagaduro yaranze iyi wikendi ndetse n'imikino ikomeje mu gihugu cy'u Rwanda mu cyumweru gishize urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwatangaje ko rugiye gutangiza iperereza ku byaha byakorewe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza mu kwezi kwa cumi uyu mwaka ibijyanye n'icyo cyemezo nibyo mugenzi wacu oriane itanga ishaka yaganiriyeho na leonce ngendakumana wo mu ishyaka sahwanya frodebu na jacques bigirimana umukuru w'ishyaka fnl ryemewe na leta reka duhere kuri bwana ngendakumana
iyo ngingo yafashwe n'iyo sentare ni ingingo nziza cyane kubera ko uburundi leta y'uburundi iri mu bihugu byanka kudahana ibyaha icyo bita mu gifaransa lite contre l'impunité de crime Eh, ubwa kabiri iyi ngingo ije gufasha gushyira mu ngiro ibyo twapfunditse iyo arusha aho twaharira ku bibazo byadushikiye ingene abarundi bicaye ingene twakumiranye hama ntitwumvikane abahutu bakagiriza abatutsi abatutsi bakagiriza ah, aba- abatutsi bakagiriza abahutu hanyuma imigambo nayo yariko makomeye icyo gihe yari forodebu na itona nawe akagiranye akandi abariko baradufasha igihugu cy'u buganda n'igihugu cya tanzaniya baduhanura ko twoshinga imigwi ibiri umugore dutohoje ukuri kuri kahise k'uburundi neza kakandikwa neza ntigasubire kwitwa kahise k'abatutsi ntigasubire kwitwa kahise k'abahutu cyangwa k'abanyaburundi cyangwa k'ahandi kakitwa kahise k'abarundi hari n'ubundi mugwi rero wavuga uti ibyo uwo mugwi ni umugwi mpuzamakungu uzotohoza ku bira- ku byaha bijyanye n'ihonyabwoko ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha byo mu ntambara ati biragatutira gushinga yuko hagiyeho cyashingwa na sentare mpuzamakungu z'iyi nyene iriko iravuga Mm.
rero kugira ariko duhinde dushika ngaha anye kugira dushika aha ni ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ejo bundi mwabivuze byakurikiranye n'ibyiyarusha aho ku byabaye usanga leta ifite uko ibibona abatavuga rumwe na leta bagira uko babibona Ego, ariko nk'uko twa- ariko nk'uko aba- twabajije aba- aba- mushinga aba- ntahe babibona.
Mm. mushinga ntahe ngenda kumana ingene iyo ngingo ingene twaje dushika aha Mhm.
abantu ntibashaka kubyumva neza ufata n'icyo kibazo bagire cyonyine mugabo bitumanda kureke kuko ni iki ijambo Mm. mwebwe namwe mushinga na Jacques Bigimana iki kibazo nyene abantu bariko baribaza cyane muri iki gihe ni kubera iki kuri mwebwe mubona iyi sentare yoba yararindiriye iki kiringo caho Burundi bwari bwamaze kuva muri iyo sentare kugira ngo imenyeshe yuko itanguye amatohoza
nakoze icyo twababwira coco ni inkinamico ni inkinamico iyo sentare nta sentare irimwo iyo sentare ni igikoresho cy'abazungu ni ukuvuga yuko yoyo yatabitswe ijambo na ba shebuja rero ba shebuja bayihaye itegeko bati tangura wuguruye izo ankete uyu munsi nyine tangaza ko bitanguye nta kintu twakubwira yaratanitswe nayo icishira mu ngiro igitanitswe nta kindi twakubwira nk'uko mushinga ntahe ngendakumana bivuze sepe ivuga ko ubutungane bw'uburundi bwoba bwarananiwe gukurikirana ibyaha bimwe bimwe vyo vyo nk'ibyaha vyakozwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu vyo mubona byarakurikiranywe biriko birakurikiranwa nk'uko ah, abanyagihugu canke n'amakungu iyo shima mbega aho ubutungane bw'uburundi bwonanirwa ni bande babwitwaye ko hanyuma u- urubanza ntirwacibwa mbega inanirwa kubera iki naho eh, bamwe bamwe bagerageza ku- kubunaniza ndazi neza ko ubutungane butarananirwa icyo bumenya coco ni uko iyo sentare iziriko iragira nimbo za- n'ibintu bya politike nta na hamwe byitu- byisunze amategeko nta na hamwe byisunze ubutungane mwavuze yuko wumvise umumenyeshamakuru abaserukira ubujumbura ariko arabasigurira ingene iyo sentare yafashe iyo ngingo ivuga ko ifise ibirego eh, byatanzwe n'abitwaye mwotubariza ko muri iyo ibyo birego bafise bafise ibirego by'abahekuwe n'abajya batanguje imyiyerekano ko bafise ibirego bya bamwe bahekurirwa mu cibitoke ca bujumbura kumutakura eh, jabe musaga na nyakabiga mwese abagenade mwarayumva aterwa n'abarya bari bavuze yuko bahakana ngo ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza none ko tuzi abantu batikiye ingana zigatikizwa n'amagrenade abandi bagaturizwa amapine muratubarize ko muri ibyo birego imiryango yahekuwe nayo yoba yarabishikanyeyo noneho icyo tuzi bumvirije ibirego by'abo bataye igihugu mu manga byonyine Mhm. tugarutse kuri mwebwe mushinga ntahe ngendakumana abategetsi b'akarere harimwo umuhuza w'abarundi yoweri museveni hamwe n'umukuru w'akarere eh, k'ibihugu vya afurika y'ubuseruko john pombe magufuri bo baranegura nabo nyene iyi ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'ukugurura ayo matohoza bavuga ko bisubiza inyuma inzira yo kugira ngo igihugu cogorore Ah, mwebwe kuri ico ciyumviro c'abo bategetsi bayoboye akarere kandi harimwo n'uwuriko aragerageza guhuza abarundi muyivuga kwiki kamaze nshyira akantu gato ku byerekeye ingene bari bacika kuri iyi ngingo ariko bavuga fraude ni ukuvuga ibyabayemo wa bibiri na cumi na kane na cumi na gatanu na cumi na gatandatu abari ku butegetsi nabo bafatanije baravuga ibintu byinshi kuba eh, ku batavuga rumwe na leta gushika n'aho bavuga yuko batuye abantu gushika n'aho bavuga ko babonye ibinogo abo bantu batavuga na leta bahandwemo gushika n'aho bavuga yuko- n'aho bavuga yuko batanze imitahe irenga mirongo itatu yo kurondera abantu bari hanze bagasaba nyene ayo masentare yo hanze kugira ngo bafate akabazana cyangwa akabacira imanza urumva rero nabo nyene barabifitemo uruhara none n'umushikiranganji w'ubutungane yavuze ati hari ibyo twabahaye ni uko tutabibona ko babishyira muri ibyo undi rero bariko baradondagura ibyo byose baje bavuga bati abahekuye baba barabishyizemo ni ukumenya ingene iyo sentare ikora niba na sentare yose mbere irabanza ika- ikumva ikakira ibirego hanyuma ikarondoreza yo nyene ivyo rero byarabaye ubu rero igirigire n'ishirahamwe mwene ivyo byemezo byose byaba ibya leta yaba ibyo batavuga na rimwe na leta cyangwa abahohotewe reka n'ibyo byose bariko baradondagura nizonenye uti tudaca imanza cyangwa ntiduca imanza tubere cyangwa ntitubire kimwe kimbe n'icyo bariko baratinya kuko ntibaravuga yuko bashaka leta ntibaravuga ko bashaka umuganga uri ku butegetsi ntibaravuga ko bashaka batavuga rimwe na leta ntibaravuga ko hari abantu bashaka bavuga ati tugira dutohere none uburundi bwo bugira bwinjire mu bihugu bidashobora kwemera ko ubutungane bukura bidashobora kwemera amatohoza mu gihugu reka rero mwishyure kuri ikibazo cyawe twarabyumvise ariko byaratubabaje ibi byaba kuri ibihugu bibiri kuko igihe twaganiriye arusha tugashyika kuri iyi ngingo yo gushinga uyu mugwi nyene kuri mwene ibi byaha yari arongoye ibyo biganiro ni umukuru w'igihugu cya uganda uburongoye igihugu cya tanzania ubukiwe yari ari mugabo abamukurira eh, mukuru w'igihugu mukapa na mukuru w'igihugu giteke niho bari bari nibo baduhanuye ko kuri bene ibyo byaha bidashobora kumvikana ngo kuri ibi byaha byo mu mwaka wa bibiri na cumi na kane bitumvikana ko posaba hakashingirwa sentare mpuzamakungu ikurikira abo bose babiteguye cyangwa bakabikora ubu rero niba ba- bahindura bakavuga bati ibyo ntibigikenewe rero ntiturabimenya twumvise biva ku maradi mugobye gutangaza ingene ari bo biduhanura bakagaruka kuvuga ngo barabyaga aribyo kumvikana ubwa kabiri ifashingira yo kudahana abantu bakora ibyaha nk'ubu uriko urafasha uburundi ahubwo uriko uratuma uburundi buzogwa mu isangane gato bariko baradufasha rero icyo bodufasha aho cyihuta ni uko bya biganiro byokuri tugerageze byose tugaca tubivugana ibyo niyo abanyagendero bafashe bakina uburundi ibyaha ntibihanwe abakora ibyaha n'ibidogenje mu karere abakora ibyaha n'ibidogenje uburundi bavuba baheze akarere bavuba baheze Mm. nk'uko bivuze mushinga ntahengendakumana ku bijyanye no guhana ibyaha nta nta makenga mubibonamwo mu mugira iyo eh, kuri iyi santare mpuzamakungu mpanabyaha nk'uko batabizi ahanini ibyaha eh, ba- bakurikirana cyane cyane ni muri afurika honyine nk'ibi- nk'i- nk'imanza cenda kuri cumi zose ziri muri afurika nk'umunyafurika nta makenga bigutera iyo nta makenga binteye kuko ibihugu byaragiye hamwe bimaze kuraba ingene muri kahise birabavuga za ngwano byinshi cyane cyane zibiri zaba ingene abantu bicwa cyane cyane mu budagi kandi bagahonywa bavuga bati imwe niyi n'ibyo bandanya dutegereza turashinga amasentare acira imanza abantu mwe nawe urabona rero ubuye muri afurika abantu twavuze ngo turikukira tuvuga ngo twinjiye mu ndwara ya demokarasi dusanga ntitwagiye mu ndwara ya demokarasi dusanga ahubwo twasubiye muri bijya nyene ubu abantu barigirizaho ku nguvu bagaca bakoresha igisirikare bagaca bakoresha igipolisi bagaca bakoresha iperereza bagaca bakoresha urwaruka bagakoresha amahera ya leta ugasanga batira umudugararo mu gihugu noneho ibi- ibyo bikorwa muri afurika honyine igituma biba muri afurika ni uko ibyo bikorwa cyane muri afurika igihugu mu kidendagura Mm. mushinga ntahe jacques birgemana reka tuguhe ijambo ugira icyo ushikirije nawe
ikibazo warebye kubaza kiratomoye rwose awarobye uti mbega ibyaha twumva bikurikiranwa ko ari ibyo muri afurika atabiba- atabikurikiranwa ku banyamahanga ni ukuvuga ku bazungu aha rero umupfasoni nk'uko mutubagije ikintu agomba kuvuga kuri bene bose agomba kumukenura avuze ngo iyo se ntare ngo dupfa kuyitinya ngo bituzi bizofatira ko ubu tuzi ibirego ifise ngo bituzi yuko itazo tutosanga izokorera ku byo leta yatanze cyangwa ubundi cya- ndagira ndamubaze none ko ujya mugore atwara ibyo sentare yavuze neza ibyo agira akorere ko harimo n'ukwemeza yuko amaze gupfa abantu bashika igihumbi n'amajana abiri tukaba tuzi neza yuko ibyo byavuzwe n'abo bataye igihugu mu manga aribo ba- bahurikiye muri eh, za senarede na sosiyete sivile n'abandi none abo muri ibyo icyo gihumbi n'amajana abiri baba bumva yuko leta y'uburundi nayo yoba ibyemeza kugira ngo twumve yuko ikorera ku bi- ku- ku birego bya babiri kuko nimba ariko agomba kugira amatohoza yategereza kumviriza impande zose
MCG Empire. Singing this out loud. Yeah. Oh, oh, oh, it's another one. Alright. Baby boy, you know, say I be slay mama. Slay mama. And I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows that you be dumb, baba. Dumb, baba. And I know you wanna touch my thing. Hey, I say Roja, Roja, get a kumunda, baby. I say Roja, cause I'm a slay mama. Get a kundu, I say Roja, Roja, na wundu kukunda. I say Roja, cause I'm a slay mama. Kuyakalenda. Mr. Biggie Money, show me love with your biggie money. Slay mama. With your busy body, you do that talk, I don't like it talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This you love it, love it, talking, love it, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on? Yeah.